bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe umushingamateka fabien banshiganino atavuga rumwe na leta y'u burundi yashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mu ibohero rikuru rya mpimba azira ikete yanditse yerekana ico yita akarenganyo no gufatwa nabi kwa bamwe mu banyororo bari muri iryo bohero riri bujumbura ku musaga situwasiyo arimwo iraduteye umutima uhagaze kubera ntitumenya ko yashoboye gufungura ko yashoboye kuronga umuti ko yashoboye kuronga ico yifuka ahantu ari ni ahantu hameze nabi cane ngo hari imyumu myinshi ntihabona imbeho uyu ni umukobwa w'umushingamateka fabien banshiganino hamaze amezi atandatu umumvuto hakurya yo mu burundi mu rwanda naho urubanza rwa paul rusesabagina rwabandanije atarurimwo navyo turabigaruka ko handi hato naho ku mugabane wa afurika ubutegetsi bwa perezida wa niger mahamadu isufu bwahatswe gutembagazwa ido n'ido ni mukanya itase mu hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nayo ndabicaye ku masonga nkitangura muri niger abasirikare bagerageje gukombora perezida mahamadu isufu bitekanijwe ko azosozera manda yiwe kuwa gatanu w'ino ndwi ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi amasasu menshi cyane arimo n'ay'imbunda ziremereye yaraye yumvikanye ijoro ryose i Niamey umurwa mukuru wa Niger abasirikare bo mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere kiri hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu bayiteye bashaka kuyifata abayirinda barabarwanya babasha kubasubiza inyuma abasirikare bamwe mu bateye batawe muri yombi uwari ubayoboye ufite ipeti rya kapitene yatorotse aracyashakishwa ituze ryagarutse ku manywa iniyame abaturage biriwe bakora ibyabo bisanzwe nk'aho nta cyabaye ariko ambasada ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko yafunze by'agateganyo yasabye abakozi bayo kuguma mu ngo zabo ambasade y'ubufaransa nayo yasabye abafaransa bose baba iniyame kuguma iwabo ibi bibaye hasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo umukuru w'igihugu mushya watowe mu kwezi kwa kabiri gushize mohamed bazum na perezida ucyuye igihe mahamadu isufu bahererekanye ubutegetsi ku mugaragaro ejo bundi kuwa gatanu bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka ya niger ubutegetsi busimburanye hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage kuva yabona ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu niger yabayemo kudeta za gisirikari enye Thomas Kamirindi urakenuye amatohoza kucatumye ubwato bwa Taiwan buzibira umuhora w'amazi wa Suez yatanguye Fidel Niyongabo nivyo atubwira ubwo bwato bwarazibiye uwo muhora ukoreshwa mu budandaji mpuzamakungu mu kiringo kigira hafi y'indwi umuyobozi w'ikigo kijejwe umuhora wa Suez Osama Rabi yavuze ko ikirere cari kimeze nabi harimo imiyaga myinshi n'amakosa y'abakora kuri ubwo bwato bishobora kuba biri mu byatumye ubwo bwato bufatirwa muri uwo muhora ku itariki mirongo ibiri na zitatu y'ukwezi kwa gatatu itohoza rizoba ririmwo kwihweza niba ubwato ever given bwari bukwije ibisabwa kugira buce mu muhora w'amazi wa Suez rizokwihweza kandi byakozwe n'umukuru w'ababukorako kugira ibyatumye bufatirwa muri uwo muhora bimenyekane yiyemeje kubahiriza ibisabwa byose n'itohoza ryatanguye uno munsi ku wa gatatu ikiringo cy'iminsi igera kuri itandatu ubwo bwato bufise uburebure bw'imetero amajana ane bwamaze bufatiwe mu muhora wa Suez carageramye ubucuruzi mpuzamakungu ubwo bwato bwarazibiye ubundi bwato butari buke bwari butwaye ibicuruzwa bwategerezwa guca muri uwo muhora umuhora w'amazi wa Suez niyo nzira ngufi cyane hagati y'akarere k'uburaya na aziya ku bwato butwaye ibicuruzwa abajejwe itohoza binjiye mu bwato ever given buri mu kiyaga gitandukanya ibice bibiri by'umuhora w'amazi wa Suez ku munsi wa kabiri Fidel Niyongabo na wewe urakenuye ku mugabane wa Buraya leta y'Ubutaliyano yirukanye abadiplomate babiri b'Uburusiya ibagiriza gusoma urusaku Thomas Kamirindi aragarutse umwe muri aba badiplomate ni umusirikari wo mu rwego rwo hejuru ukora mu biro by'intumwa y'ingabo z'uburusiya muri ambasade yabwo i roma ubutaliyani buvuga ko ejo nijoro abapolisi bamufashe arimo yakira impapuro z'amabanga akomeye yarimo azihabwa n'umusirikari w'ingabo z'ubutaliyani zirwanira mu mazi ufite ipeti rya capitaine de fregate ringana n'irya lieutenant colonel ry'ingabo zirwanira ku butaka uyu nawe yatawe muri yombi arafungwa ubutaliyani buvuga ko umudiplomati wa kabiri wirukanwe nawe abifitemo uruhare ariko ntibusobanura urwo ari rwo ikigo ntaramakuru interfax cy'i moscou cyatangaje ko uburusiya nabwo buzirukana abadiplomate babiri b'ubutaliyani naho ibitangazamakuru byo mu butaliyani bivuga ko ari ubwa mbere ibibazo byo kuneka bikomeye biturutse ku burusiya nyuma y'intambara y'ubutita ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ayagezwe hirya n'ino ku isi aha ku mugabane wa amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden uno munsi kuwa gatatu aratangura gusigura no kumvisha abanyagihugu umugambi uzotwara imiliyaridi ibihumbi bibiri vy'amadolari ni umugambi ugamije gusanura ibiraro amabarabara amayira ya gari ya moshi n'ibindi mugenzi wacu fidela niyongabo agarukiye kuduha idonido kuri ino nkuru perezida biden aratangurira mu gisagara cya pittsburgh muri leta ya pennsylvania umwe mu bategetsi bakomeye ba leta yabwiye abamenyeshamakuru ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri ko iyo migambi izorangurwa mu kiringo kigera ku myaka umunani kandi ko ari imigambi atawo kwirengagiza abahinga bavuga ko iyo migambi ifite uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu perezida biden amenyesha ko kuriha amafaranga azokoreshwa muri iyo migambi bizosaba guhindura amatagisi ku masosiyete akomeye mu gihugu harimo kuduza urugero rw'amatagisi amasosiyete atanga mu kuva ku bice mirongo ibiri na kimwe ku ijana akaja ku bice mirongo ibiri n'umunani ku ijana umuvugizi wo mu biro kwa perezida jen saki ku munsi wa kabiri yavuze ko leta ya perezida biden yiteguriye kumviriza ivyiyumviro bitandukanye ku vyerekeye ukuntu amafaranga yerekeye iyo migambi yoboneka yamara yavuze ko amabarabara ibiraro hamwe n'ibindi bikenewe gusanurwa mu buryo bwihutirwa ku buryo gutangura iyo migambi ari igikorwa gikwiye gushigikirwa na bose bitaravye umugambi umuntu arimo abarepublikani mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ya amerika barerekanye ko badashigikiye umugambi wa perezida biden wo kuduza amatagisi basigura ko ivyo bishobora kugiramira abakozi n'ubutunzi bikongera bigatuma amasosiyete yo muri amerika adashobora guhiganwa bihagije ku masoko mpuzamakungu barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yose ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi za youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabahe ikaze amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho umushinga amateka fabien banshijya nino atavuga rumwe na leta y'u burundi yashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mu ibohero rikuru rya mpimba mu gifaransa ni cellule d'isolement banshijya nino yazize ko yaheruka gushira ahabona urwandiko rwerekana ingene abapfungiwe muri iryo bohero riri i bujumbura bahohoterwa umurwi w'igihugu ujeje agateka kazina muntu mu burundi senidh mu mpfunyafunyo ubona ko ari bisanzwe abaharanira agateka kazina muntu n'abaryango biwe bakamutabariza bavuga ko ariko azira ubusa ibindi na mugenzi wacu pierre claverne nkuru ari kigali mu rwanda umushingamateka fabien banshijya nino atavuga rumwe na leta y'u burundi yarashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mw'ibohero rikuru rya mpimba selire d'isorma mu gifaransa ku munsi wa mbere w'iyindwi intandaro y'ico gihano ni urwandiko yashikirije itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu urwo rwandiko ijwi rya amerika ryashoboye kuronka ikopi yaruteye ku mukono ari muri iryo bohero nyene afungiwemwo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze banshijya nino ryagirizwa icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza inzego vyose vyatanguye mu ntango z'umwaka uheze aho banshijya nino wenyene yiyamiriza impamba itekererwa umukuru w'igihugu arangije ikiringo ciwe yagira ihabwe uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera petero nkuru nziza aho niho havuye icaha yagirizwa co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ciyongereye ko ukugarariza inzego muri urwo rwandiko rwiwe banshijya nino yata yatabarije bagenzi we bafunganywe ko babayeho nabi badafungurirwa bahohoterwa abakwa amafaranga atazwi n'ubuyobozi bw'ibohero ab'amadosiye yabo atigera aburanishwa n'ibindi banshijya nino yahaye ubwo rwandiko ubutwara ibohero rikuru rya mpimba ubushikiranganje bw'ubutungane n'umugwi w'igihugu uraba agateka kazina muntu cnidh atanindwi imwe iheze uwo rwandiko rusohotse banshijya nino yaciye ashirwa mu kumba ka wenyene k'ihaniro ijwi rya amerika ryashatse kumenya vyinshi kuri iyo ngingo maze duhamagara ubutwari bohero rikuru rya mpimba biva hagumye ri defense ariko ntiyashoboye kwitaba telefone yiwe ngendanwa iyo twitaba twari kumubaza ingene uwo munyororo amerewe amategeko yarenze n'ikiringa azomara muri ako kumba ka wenyene ico bikoze umwunganira mu vy'amategeko metre nkeringanje christophe yemeye ko uwo buranira yamubwiye ko yashizwe mu kumba ka wenyene uwo munyamategeko avuga ko ari ihohoterwa rikabije ririko rikorerwa uwo buranira asaba ko amategeko yo kubahirizwa agafungirwa aho abandi bari kuko kuri we bibangamira amagara yiwe na nyarijya asanzwe agwaye n'indwara imusaba gufata imiti iminsi yose kubera indwara y'igisukari diyabete aha ijwi rya amerika ryandikiye ubutumwa bugufi bwa message kuri telefone ubutwari bohero rikuru rya mpimba biva hagumye iri defense kugira ngo agire ico abivuze ko ariko naco yatwishuye gusa umuryango wa fabiano banshijya nino uramutabariza uyu ni umwe mu bagize umuryango wiwe yabwijwe rya amerika ko ingingo yafashwe ariyo kumusenzikariza ubuzima mu gihe amagara mukitse situwasiyo arimo iraduteye umutima uhagaze kubera ntitumenya ko yashoboye gufungura ko yashoboye kuronga umuti ko yashoboye kuronga icyo yifuka ahantu ari ni ahantu hameze nabi cyane ngo hari imyunyu myinshi ntihabona imbeho rero n'ibyo bigwara byiwe ni ukumuhohotera kandi ashobora no gukurayo ibindi bigwara ni nk'uko n'ushatse kumugirira nabi byoroshe byoroshe cyane kuko hinjira ubushatse amasaha yose ashakiye ari wenyine abandi banyororo ntibamubona nta n'uwo mutabariza agize icyaba ku munsi wa mbere w'indwi utwara umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu yarishikiye mu ibohero rikuru rya mpimba k'umuraba avuyeyo Six Vinyini Muraba yavuze ko ari bisanzwe ko umufungwa ahabwa ibindi bihano mu gihe yakoze amakosa asanzwe afunzwe gusa yongeye ko ati nimba ariko arahohotererwa ubuzima ubu ntabyo ni ukwemeza canke ngo mpakane umwe mu banyororo ari mu mpimba yabwijwe rya amerika ingene ahafungiwe fabiano banshijya nino hameze yagize ati nakumba gatoya kadashika n'imetero katarimwo amatara nta kazu ka sugumwe ako kumba gafise ntaco kuryamako canke ico kwifuka kiriyo yemerewe guhabwa imfungurwa rimwe mu minsi ibiri nta n'umubona nta n'umushira imiti yiwe urunani kavibe rw'abashingwamanza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu rubona ko ahubwo uwo yabaye umushingamateka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu mwaka uheze yarakwiye gushimirwa kuko yatabarije bagenzi we metre gustave niyonzima kuri mikoro y'ijwi rya amerika we yanditse ikete aho yavuga ati hari abantu bafatwa nabi birirwa barakubagugwa bakabashira muri iyo izoroma ahantu habonyene ku buryo bavuyeyo bagira indwara zivuye mu mutwe canke ku mubiri wabo vy'ubumuga avugira abandi akababera imbere agaca bihobwa bidaciye mu mategeko ahubwo yariko bishimirwa ko bakagira amatohoza bakaraba ko ivyo bintu ari vyo kandi amategeko mpanavyaha atategekanya ico caha rero iyo sendehashe nayo yarijejwe kuvugira abanyagihugu tuca tubona ko ari igishusho kiri mu kwaha kwa pouvoir executif impartialite ntayirimwo nta neutralite n'urunari mpuzamakungu rurwanya ihohoterwa omct organisation mondiale contre la torture rufite icicaro i geneve mu busuwise rubona ko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu cnidh wirengagije gukingira uwo agateka kiwe kariko karahohoterwa umushingamateka yigenga fabiano banshijya nino aturuka mu ntara ya bubanza azwi nk'utajya umunwa mu gushikiriza ijyagona yakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'amezi abiri nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tukiri kuyavugwa mu gisata c'abanyororo mu gihugu c'u Burundi shirahamwe ntabadiza riharanira agateka k'abapfungwa risaba ko abanyororo baheruka guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu bakaba babwirizwa kubanza kuriha amahadabu imbere yo kwidegemvya botezurirwa bakazoza barariha buke buke mu yandi mashirahamwe yigenga nka akate bo bemeza ko hari twasoro bo tubwirizwa gukosorwa ibindi na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza inyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatera igikumwe ku itegeko ry'ikigongwe abanyororo barenga ibihumbi bitanu w'ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ryaciye rigira ingendo mu mabehero cumi kuri cumi na rimwe agize uburundi kiretse irya mpimba riri ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ryavugwamwo ikiza ca coronavirus jean marie nshimirimana serukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yamenyesha amakuru yahumurije afise umwitwarariko umaze kwerekanwa na benshi ko imfungwa zitarasohoka amabohero kandi mu mategeko y'igihugu itegeko ry'ikigongwe rya perezida ribwirizwa kuja mu ngiro ubwo nyene Nshimirimana asanga ata ngorane n'imwe irimwo kubera ari igikorwa kibwirizwa kubanza kwitonderwa twagira tuvuge yuko ahubwo dukeza leta y'u Burundi n'abanyoro ubwabo aho twariko turabagendera twarababibasiguriye ntihagire uyu cyangwa uriya ababwira ngo ikigongwe catevye umukuru w'igihugu yabagiriye oya twebwe nk'ababaye mu mabohero tuzi neza yuko hariyo igihe harekugwa amatayo agaca hasohoka filipo harekugwa suzana agaca hata madarena kubera madana cyangwa filipo yarose umuvugira twebwe rero tuvuga tuti umukuru w'igihugu ni umubyeyi n'ibyo arafata ingingo mugabo kandi yaravuze yuko ibintu byose ari ukubanza gusuzuma twebwe rero tukavuga tuti hako umuntu asiba yocegwa nibarabe neza barekuwe gutaha babisuzume ariko mu mashyirahamwe yandi yigenga nka kati burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu rikaba no mu yafasha abanyororo risanga hakiri agahaze metre jean claude ntiburi umunsi ajejwe amategeko muri iryo shyirahamwe akaba yavyiganirijwe rya amerika bitunejeje kubera ko vyishura uh, ku ngorane twama turiko turavuga yuko amabohero uh, yo mu burundi yarengewe cane n'ibitigiri uh, kuko arimwo ibitigiri birengeye cane ivyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise ni uko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri c'abanyororo cari kingana n'ibihumbi cumi na bitatu n'amajana abiri inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise murabizi yuko no mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani hari abanyororo bagiriwe ikigongwe n'ubu batarava mu buroko reka mbere no mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi igihe baza no guhamagara abari kugwa mu ibohero ugasanga bene abo bantu amazina yabo arasomwe mu yandi muca baguma mu munyororo murabona rero kwishyirwa mu ngero ryo n'ayo mategeko kenshi ryama ritera ingorane perezida ndayishimiye imbere yo gutanga ikigongwe ku mbohe yari yatangarije muri komine buraza intara ya gitega avukamwo hagati na hagati mu burundi ko umuntu wese yaciriwe ihadabu azorekurwa ari uko abanje kuriha kugera ku isenti ya nyuma nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bapfunzwe mugo uwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazoba kwija ibikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuha indishyi y'akababaro ntazovayo atamuhaye iyo ndishyi y'akababaro mugabo mukuru wa ntabariza abona ko kuri kino kibazo hakwiye kuba agahengekerezo ubusanzwe aya mande vy'ukuri na mande ateye ubwoba ni ihadabu naho biba ibihumbi mirongo itanu utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hariho abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti ntihafatwa izindi ngingo vy'ukuri nyimba umuntu afitiye ideni umuntu canke baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba vyobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntaco ariko arahungukira hari imigwi y'abafungwa iterekewe n'ikigongwe ca perezida ni nk'abagirizwa ubwicanyi uguhungabanya umutekano w'igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi abagirizwa ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho canke ababifatanywe hamwe n'abakurikiranwa ku vyaha vyo guhonyanga agateka kakiremwa muntu no gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu metre ntiburi umunsi amenyesha ko ibi bifise intumbero yo kugumiza mu buroko abagirizwa ivyaha vya politike tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe c'imyiyerekano mu bibiri na cumi na gatanu eka mbere n'abagiye barafata bafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye myiyerekano canke baka bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baja baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana ko bashigikiye imigwi igwana ugaca usanga biri muri ya muri bya vyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa icyo cyaha iyi ngingo itamuraba bica bituma ataciza gufasha mu byerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike eh, no kugarukana amahoro eh, mu gihugu cyacu kugeza ku itariki ya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize abanyororo bari mu mabohero cumi na rimwe y'uburundi bari ibihumbi cumi na bibiri n'amajana indwi na mirongo itanu n'umwe mu gihe ayo mabohero afise ububasha bwo kwakira abatarenga ibihumbi bine n'ijana na mirongo icenda na bane eroje urikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ukwezi kwahariwe umupfasoni ku isi kwasozerewe uno munsi kuwa gatatu mu rukurikirane rw'ibiganiro ijwi rya amerika ryari ryahariye abapfasoni muri uku kwezi kwabo mugenzi wacu frederic nkundikije yadutumiriye bamwe mu barundikazi baharanira ineza y'abakenyezi bavuga ko naho habaye intambwe iboneka mu gushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zinganisha umugabo n'umugore hakiri vyinshi bikenewe kunagurwa abapfasoni ni ela emeline uwimana aba mu gisagara ca houston aha muri leta zunze ubumwe za amerika metre lusinzo mujana jacqueline bagenyere na regine cindoreye aba muri canada madame regine niwe atangura avuga bimwe mu vyo asanga bikibangamiye uburenganzira bw'abapfasoni ubuze uti amakenga amakenga akunda kuba ni uko burya ibintu bijyanye n'agatsika kazina muntu si ibintu bifata intumbero umuvuduko ngo bigende imbere bibandanye imbere bigenda nka nk'uko bavuga zigzag iraduga bikamanuka bikagira gute nicyo gituma umuntu aho yamiza ko yamiza ko nta mu gifaransa bavuga anaki nta aki mu bintu by'agateka kazina muntu bibaho agateka kazina muntu kagenda kamanuka bivuye ku ngene ingoma zitambwe nicyo bituma amakenga ya mbere ni ukwaniza ko kugira ngo aho tugeze aho abakenyezi bageze ari babigeze ko bivuye kure bifa abantu bakenyezi bahagurutse mbere n'abashikantari bakabafasha kugira ngo ntibisubire inyuma ijya dandosi navuze kajya ijya zigizage igume zigizage iduga hejuru icya mbere rero ni ukugumana rezaki hanyuma ibisigaye ni ugukurikiza ibyo abantu baba biyemeje amaleta umuntu wese umuntu wese aho ahagaze hanyuma n'amareta bakabandanya ibyo biyemeje mu gihugu no mu n'ibintu abategekwa cyane basi bemeye gukora bijyanye n'amategeko mpuzamakungu madamu ira biratangaje ira emerine wimana biratangaje kubona ko nk'icyemezo cyo muri mwaka muri amerika cyabaye umufasoni w'ijunja aharanira uburenganzira bwo gutora atemera kunumishwa mu gihugu giteye imbere muri demokarasi nk'uko na madame regine kironde yabivuze guharanira uburenganzira bw'abafasoni n'ibintu biteza kwamizwa ko mu abafasoni bakamenya ko ibintu bamaze gushika ko biguma byubahirizwa bakaraba rero n'ukuntu ingingo zose zafashwe zishyirwa mu ngiro ku bwanyu ibintu bigiteye amakenga canke ibintu uburenganzira bukwiye kuronswa abafasoni batararonswa bimwe biboneka ni nk'ibihebwo
kurikiye ku bijanye n'uburenganzira bw'abapfasoni butarashikwako nk'uko madamu regine yabivuze ego amakenga arahari kuko byinshi biremezwa ariko ntibishyirwa mu ngiro ariko nibaza yuko nk'ibintu mu bijyanye n'uburongozi ibintu bijyanye n'uburongozi kugira ngo umukenyezi bamwemerere bamuhe amabanga akomeye ibyo bintu biracyateye impari cyane kuko hariho ahantu hamwe umugore ashobora guhaguruka bagaca bavuga ngo uhagurutse ngo ujye mu bagabo ngo bayishinze kandi natwe dufite uburenganzira kugira ngo tuvuge ikiri ku mutima kandi ugasanga iyo uvuze abakenyezi n'abashingantahe bose twese tugashobora umuntu guhezagirwa kubera dusangira intahe n'ijambo rero umukenyezi barakeneye yuko nawe ahabwa umwanya mu bibanza byo kwiyamamaza byo kugira iki byo kugira imigambi nabo bakamenya yuko umugore nawe ashoboye umukenyezi ashobora kugira inshingiro ashikirije n'akare nibo nkingi y'urugo bari inkingi y'urugo turi inkingi y'igihugu turi inkingi y'iterambere iryo ari ryo ryose rero nibaza yuko umukenyezi akeneye ubwa mbere guhabwa ubushobozi bwo kugira ngo abikore ubwo bushobozi nabwo ni ni uko umukenyezi akeneye kwiga bamureke ave mu mashuri yose ashobora bamuha uburenganzira bwo kujya mu ishuri kuko murazi ko abakenyezi bagiye gutangura kujya mu ishuri baseke kubera ba- umuko- umukenyezi umukobwa yavukira kubyara kurera no kwigwa ku bikorwa byo mu rugo rero ubwo bushobozi umukenyezi akeneye ni ukubanza kwiga hanyuma ikindi kumuhereza amagara kugira ngo avurwe avuzwe agwaye avuzwe kuko udafite amagara ntushobora gukora neza hanyuma ikindi nacyo agakingirwa bikwiye aho akora hose akavuga ati nanjye ndashobora kwishira nkizana icyiyumviro ndagishikiriza neza akazi nkagakora neza no mu ngo nyine hariho n'abatagira umutekano hari ubwo badasho- umugore adashobora kuvuga kubera umugabo babana mu rugo ugasanga rero ibyo ni byo biri bituma iterambere rimwe risubira inyuma tuma tuvuga ngo dukeneye uburenganzira niyo babuduhaye tudashobora kubu- kubwegezereza nk'uko bisobanutse Ego me- madame dusi nzaborijana ku bwanyu ibintu bikwiye gutsimbatazwa n'ibihe ibintu uburenganzira nk'abafasoni bataronka gushika ubu ibintu mwoshira imbere ni nk'ibi gihe kiri imbere ni uko icya mbere tutaragira gutsimbataza ni uko hariho abagabo benshi bakivanga jara na segisi umukenyezi nk'umu- nk'umunyagi nk'umwenegihugu bamutandukanya n'umumama mu rugo rero hari aho usanga mu kazi bagomba gufata mu bantu nk'uko umenga bari mu gikoni ibyo ntibirahera biracyari muri mama mu bwenge bw'abantu bamwe bamwe ikindi cya kabiri bari bakwiye gutandukanya umugore nk'umukenyezi mu rugo n'umugore nk'umu- nk'umunyagihugu kubera tuje mu gihugu kugira ngo higanwa iby'ubwenge higanwa iby'ubumenyi higanwa ibyo ibyo twigiye ariko ikibazo dufise tutarashikako ni uko mu mategeko twarabuze ibyandiko ariko mu ngiro ntibibaho tuvuze nko mu rwego rwa politike abakenyezi barabuze ikibanza kitari gito ariko urazi mu nzego zindi muri adiminisitirasiyo muri muri finance hariya mu mu nzego zitandukanye usanga batahari naho bari ntibaha poste zituma bagira pouvoir yo- ububasha bwo guhitamo bwo gufata ingingo usanga baca bashyira mu bibanza bituma bo baba- bama bahabwa ingingo rero turacyafite uruba- uruhara runini rwo kurwanira ako gateka ko kuronka wa- ku ku mashuri tungana tukaronka natwe ama- ibakwe ryo kuronka ibibanza bingana ndavuga ku karorero nk'uko usanga abadirektere aba ari bake cyane b'abagore usanga amaposi mu bikorwa bya adiminisitiratifu na tekinike ntabariyo niyo bavuga ngo bagize droit de la femme usanga basize muri po- position politike na za position politike ugasanga bashira muri position badashobora gufata iki- ingingo rero twe ntituraronka ahantu tuba ko duhawe ikibanza cyo gufata ingingo nk'abantu baronse agateka kabo ikindi cya kabiri turafise ububa- ububasha buto mu mashuri abana bacu ntibaronka ankademi ikwiye ngo bakure bafise uko kwiyemera nk'aba- nk'abenegihugu nk'abahungu nk'uko byagenda kuba icya gatatu abagore bose ntiboja mu nzego dukwiye kuramvurusha abagore mu bintu kugira ngo bagire ububasha bwo kugira kwishora mu buryo bw'amafaranga mu kubigisha ibitwa entrepreneuria gatuma bashobora kwiyungunganya no mu tuntu duto duto kugira ngo nabo baronke ntuzeye igihagarariro kanatsinda bavuga ngo umushinga ntatagira umuvugo ntagira ijambo rero mbona ko dufite uruhara kurwana bya ekonomi byo kurwana muri politiki no muri adirasiyo finance turacyafite intambara nini cyane tugifite kurwana
bakunzi baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radio communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radio baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
akaba ari ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joy diane na nina hazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fasiri gebehu byari bihagarikiwe na etienne karekezi twemi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha